mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda bamwanya inshuti zacu mwiriwe neza ni tomasi kamirindi ubasuhuza mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika naho mu burundi turi ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri amakuru mu burundi ubuyobozi bw'umujyi wa bujumbura burimo burasenya muri iyi minsi amazu y'ubucuruzi n'uburiro buto buto buvuga ko atujuje ibisabwa mu myubakire yo mu mujyi baratugabisha mu kiringo cyanditswe n'amategeko ariko ubu ndabishyira hejuru ndahomvye jewe ico nzi no kwitura ubutungane kontra yacu ntirahera bari kuza bakambwira cyangwa bakazana ikaratasi yo kwanira kontra ngabimenya ayo kuza burisikema bagasiga babomora mfise amakaratasi aba ni bamwe mu basenyerwa sindayigaya renova musitanteri wa komine muha imwe mu zigize umujyi wa bujumbura ati uwumva arengana azanyisunge kuko turabona neza yuko hari abo byababaje abo rero bavuga ko bafite amasezerano n'ubu ibiro biruguruye bazoza hama turabe ko by'ukuri ayo masezerano yarakurikije amategeko amakuru mu rwanda sena yemeje itegeko risubika amatora y'inzego z'ibanze kubera icyorezo cya virusi ya korona naho hirya no hino ku isi isirayeli na sudani baritegura gusenya mu minsi iri imbere amasezerano yo kugirana umubano mugume ku maradiyo yanyu amakuru yo hirya no hino ku isi nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi mu minsi iri imbere isirayeli n'ikindi gihugu cy'abarabu ari cyo sudani bazashyira umukono ku masezerano yo kugirana umubano fideli niyongabo aratubwira ibindi kuri iyi nkuru iyo nkuru yatangajwe n'umushikiranganji ajejwe iperereza wa israel eric cohen uno musi wa gatatu ndaca abategetsi ba sudani canke abo mu buserukizi bwa amerika muri israel babivuze ko buno nyene leta y'igisivile ya sudani yatangaje ko amasezerano y'imigenderanire na israel azoja mu ngiro igihe azoba yemejwe n'urwego nshingamateka rwo mu gihe c'imfatakibanza rw'ico gihugu yamara urwo rwego ntirurashigwaho sudani yifatanije mu mwaka uheze na emira zunze ubumwe z'abarabu bahrain na maroc mu gutera igikumu ku masezerano y'imigenderanire na israel yahagarikiwe na leta zunze ubumwe za amerika leta nshasha ya perezida joe biden yatangaje ko ishaka kubakira kuri ayo masezerano umushikiranganji ajejwe iperereza wa israel eric cohen niwe yari arongoye umugwi w'abaserukira icyo gihugu mu rugendo muri sudani ku munsi wa mbere yabwiye televiziyo inet ko baganiriye n'abategetsi ba sudani imigambi yerekeye iterambere n'umutekano guverinoma ya perezida joe biden iratangaza ko igiye gusuzuma neza ibihano leta zunze ubumwe za amerika yafatiye bamwe na bamwe mu bayobozi b'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho cpi mu magambo magufi y'igifaransa mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka ushize nibwo uwari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yasinye iteka rishyiraho ibihano ku bayobozi bamwe na bamwe ba cpi barimo umushinjacyaha mukuru fatu bensuda n'imiryango yabo ibihano birimo kubima viza no gufatira imitungo bashobora kuba bafite muri leta zunze ubumwe za amerika intandaro yabyo na nketi urukiko rwafunguye ku birego by'ibyaha by'intambara ingabo za afganisitani abataribani cyangwa abasirikare bamwe na bamwe ba leta zunze ubumwe za amerika bashobora kuba barakoze muri afganisitani uyu munsi umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika yatangaje ko guverinoma ya perezida joe biden igiye gusuzuma yitonze iby'ibi bihano kugira ngo irebe igishobora gukurikiraho n'ubwo bwose hari byinshi leta zunze ubumwe za amerika itumvikanaho na cpi asobanura ko leta zunze ubumwe za amerika yifuza ko cpi yivugurura kugira ngo ibashe kuzuza neza inshingano zayo zo guhana no gukumira amahano y'ubwicanyi yongeyeho ko leta zunze ubumwe za amerika ishobora kandi gufatanya na cpi rimwe na rimwe cyane leta zunze ubumwe za amerika ntiri mu banyamuryango ba cpi noneho umubano wa leta zunze ubumwe za amerika ethiopia na eritrea leta zunze ubumwe za amerika iremeza ko ingabo za eritrea ziri mu ntambara yo mu ntara ya tigre yo mu majyaruguru ya ethiopia irasaba rero eritrea kuzikurayo bidatinze fidele niyo ngabo arakomeza kuri iyi nkuru umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa amerika yamenyesheje mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri ko hari amakuru yizigiwe avuga ko inteko za Eritrea ziriko zirasahura zifata abapfasoni n'abigeme ku nguvu zikongera zigakora ibitero ku makambi y'impunzi hamwe n'irindi tyozwa ry'agateka ka muntu mu ntara ya Tigre umuvugizi amenyesha kandi ko hari ibyemezo ko abasirikare ba Eritrea bariko batahukana ku nguvu abanyagihugu babo bahungiye muri iyo ntara ivyatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika vyerekana ko leta nshasha ya perezida Joe Biden iriko iremera leta ya Ethiopia hamwe n'abandi bariko bagwana mu ntara ya Tigray itorokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika Associated Press ryatangaje amakuru rivuga ko yatanzwe n'ivyabona mu ntara ya Tigray bivuga ukuntu abasirikare ba Eritrea basahuye baja ku nzu ku yindi bica abakiri bato b'igitsina gabo bakigenza nk'abategetsi bo muri iyo ntara inteko za Eritrea zagwanye ku ruhande rw'inteko za leta ya Ethiopia mu gihe zariko zikurikirana abayobozi b'intara ya Tigray nyamara leta ya Ethiopia ivuga ko ata nteko za Eritrea ziri ku butaka bwayo itangazo rya leta nshasha ya Amerika risaba ko haba itohoza ryigenga kandi ribaye mu muco ku mabi yagirizwa inteko za Eritrea mu ntara ya Tigray ndaco ibiro vy'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed vyishuye buno nyene ku vyatangajwe na leta ya Amerika n'abategetsi ba leta ya Eritrea ntaco bishuye buno nyene
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu amakuru y'ibiyaga bigari noneho mu kanya mu burundi ubuyobozi bw'umujyi wa bujumbura burimo burasenya amazu y'ubucuruzi n'uburiro buto buto buvuga ko atujuje ibisabwa mu myubakire yo mu mujyi ni inkuru ya mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru uri i kigali mu rwanda
aho ni ku ibarabara ryitiriwe amagara y'abantu avenue de la sante gushika ku isoko ya ruvumera muri zone ya buyenzi hagati mu gisagara ca bujumbura abakozi b'igisagara ca bujumbura bariko barasambura amwe mu mazu agizwe n'ayo kudandarizamwo amakiyosike hamwe n'uburiro buto buto bene ayo mazu nabo nyene barimo mu bisamburirako kugira ngo barabe ko hari ibikoresho na bikeya bobika kugira ngo bazobikoreshe hanyuma ayasambuwe agwiriyemwo ayubakishijwe imbaho ibiti n'ivyuma ubuyobozi bw'igisagara ca bujumbura busigura ko bushaka gusukura no gushariza amabarabara n'igisagara gutyo ko amazu yose yubatswe ku buryo butemewe n'amategeko ayubatswe hejuru y'imifurege itwara amazi no hejuru y'insinga z'amatara ko ategerezwa kubomogwa nawe biri uko bene ayo mazu bobo bavuga ko barenganijwe abandi bakemeza ko batigeze bahabwa ikiringo gikwiye co kubagabisha mu gihe baje guhindura amasezerano bataragera baratugabisha mu kiringo cyanditswe n'amategeko rero twebwe ikete generali rose iminsi itanu generali rose rya kete iminsi itanu none iminsi itanu nari ko ndarondera iyo nja gupanga ariko ubu ndabishyira hehe ndahomvye jewe icyo nzi ni ukwitura ubutungane kontra yacu ntirahera hajya haranditsemwo yuko mu gihe bashaka kutwirukana turavugana mugabo bapfuye kubikora ntibigeze baduhamagara baduhe intumbero kuko iyi ni leta ya twese mfite iyi kontra bari kuza bakambwira cyangwa bakazana ikaratasi yo kwanira kontra ngabimenya ayo kuza burisikema bagasiga babomora mfite amakaratasi kandi ndiya regiriyerima icyo ndabasaba ntibakurikiza amategeko iyo narubatse sipasi veri sande mandela meri sinari kurinda kuvuga me naje muri meri turanegosiya na romere turagira vyose turaza barasinya konti umusitanteri wa komine muha renovasi ndagigaya iyo zone ya buyenzi irimwo ari nawe ahagarikira ibikorwa vyo gusambura ayo mazu kuva kuri uyu wa kabiri no ku wa gatatu amenyesha ko uzokumva ko yarenganijwe yomwitura turashaka kubamenyesha yuko bibabaje bagomba turasaba n'imbabazi abenegihugu kuko turabona neza yuko hari abo byababaje mugabo ni ukubitahura kuko kugira ngo ushikire intumbero wihaye utegerezwa gufata ingingo zikenewe kugira ngo wishikeko utu tuzu twari twubatswe mu bibanza bitagenewemo kubakamo nicyo gituma twafashe ingingo turabaha akanya gakwiye hari haheze nk'iminsi hafi icumi tubandikiye amakete bose kugira tubamenyeshe yuko ibibanza atari byo kubakwamo ahubwo ari byo gukurwamo abo rero bavuga ko bafite amasezerano n'ubu ibiro biruguruye bazoza hama turabe ko by'ukuri ayo masezerano yarakurikije amategeko uwo mutware avuga ko ababyifuza muri abo bazoca barondererwa ahandi bakorera ibikorwa vyabo vy'ubudandaji abakeneye ibibanza byo kudandaza amasoko arahari ibibanza byo kudandarizamwo biriho bagende badandarize mu masoko mbere eh, aho bishoboka tuzobafasha kugira ngo baronke aho bakorera mugabo atari mwibarabara ubuyobozi bw'igisagara ca bujumbura bwemeza ko gusambura amazu yose yubatswe mu buryo butubahirije amategeko cane cane ay'ubudandaji bizobandaniriza no mu yandi mazone n'amakaritsiye ya bujumbura pierre claveni nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika mu rwanda kandi sena yahaye uruhushya guverinoma rwo gukemura ikibazo cya manda z'abayobozi b'inzego z'ibanze zagombaga kurangirana n'ukwezi gutaha kwa kabiri kubera icyorezo cya virusi ya korona asumita kaboye yaratubwira inkuru irambuye inteko rusange ya sena yarayiteranye mu buryo bwihutirwa nyuma y'uko abasenateri ndetse n'abandi baturage bo mu mujyi wa kigali bari muri gahunda ya guma mu rugo yatoye itegeko ngenga rihindura itegeko rigenga amatora kugira ngo ingengabihe y'amatora ishobore kwigizwayo kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda gikomeje kuboneka mu rwanda iri tegeko rishya rije guhindura ingingo y'ijana makumyabiri na kabiri y'itegeko ngenga rigenga amatora y'abayobozi b'inzego z'ibanze iyi ngingo yavugaga kuri manda y'abatorerwa kujya mu nzego z'ibanze yagenaga imyaka itanu bashobora kongerwa gutorwa inshuro imwe abayobozi barebwa n'iyi ngingo manda yabo yagombaga kurangira n'ukwezi kwa kabiri perezida wa sena iyamuremye auguste yasobanuye ko nubwo u rwanda rwugarijwe na covid cumi n'icyenda ndetse by'umwihariko umujyi wa kigali ukaba uri muri gahunda ya guma mu rugo ubwihutirwe bw'iri tegeko bwatumye baterana itegeko ngenga ryari risanzweho ariko kubera ibihe bidasanzwe turimo bya iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda byabaye ngombwa ko rivugururwa kuko nk'uko mubizi manda y'abatorewe kuyobora inzego z'ibanze imyaka itanu ubu iriho irarangira kubera ko igihugu cyacu ari igihugu kigendera ku mategeko ntabwo twari kuvuga ngo amatora yigijweyo cyangwa se ngo hari ukundi bizagenda ngo abayoboraga bazakomeze bayobore kandi bataratowe byari ngombwa ko iri tegeko rivugururwa byibuze mu ngingo zirebana n'iyo manda kugira ngo abanyarwanda bashobore kuziba icyo cyuho umunyamategeko wavuganye n'ijwi rya amerika utifuje ko amazina yatangazwa yavuze ko nyuma y'uko uyu mushinga w'itegeko usaba ko ingingo irebana na manda y'abayobozi b'inzego z'ibanze yakuzuzwa ikajyanishwa n'ibihe igihugu kirimo bya covid cumi n'icyenda uyu munyamategeko asobanura ko uyu mushinga w'itegeko uzabanza kwemezwa na perezida wa repubulika ugasohoka mu igazeti ya leta icyo gihe ukaba uhindutse itegeko iri tegeko niryo rizaha ububasha guverinoma y'u rwanda gufata umwanzuro kuri iki kibazo cy'abayobozi b'inzego z'ibanze bari bashoje manda yabo ariko bakaba badashobora gusimburwa ku gihe cyagenwe kubera ko abaturage batemerewe guterana ngo bitorere inzego zizasimbura iziriho gahunda yari yashyizwe hanze na komisiyo y'igihugu y'amatora igaragaza ko kuri uwa makumyabiri na karindwi z'ukwezi kuri wa gatatu ariko komisiyo yagombaga gutangaza by'agateganyo kandidatire zemejwe itariki ya cyenda z'ukwezi gutaha kwa kabiri hakaba gahunda yo gutangira kwiyamamaza ibi bikaba bitashoboka ko abakandida bakwiyamamaza mu ruhame kuko abaturage batagihura kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda sharire munyaneza ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora imibare uko ugenda izamuka n'uburyo amatora akorwamo uko ategurwa cyane cyane aya matora y'inzego z'ibanze ahuza abaturage benshi amatora abera ku mirongo abera harimo impungenge izo mpungenge rero turazifite ko hari ibikorwa bimwe bishobora kudindira ntibikorerwe igihe byateganijwe mu minsi ya vuba turabwira abanyarwanda uburyo tugiye kwitwara muri ibi bikorwa uko byari byateganijwe uyu mushinga w'itegeko waraye wemejwe wari watanzwe na guverinoma binyuze muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu kugira ngo iwemeze ndetse usabirwe ubwihutirwe abari basanzwe mu nzego z'ibanze y'icyemezo cyakozeho barabivugaho iki prisco w'amahoro visi meya ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka kamonyi yabibwiye ijwi rya amerika icyemezo twacyakiriye neza mu by'ukuri muri iki gihe namwe murabona ko kovide ifite ubukana ifite ubukana rero muzi ko amatora akorwa n'abaturage rero ntabwo wahombora abaturage muzi ko hari amatora amatora y'inzego z'ibanze kuva ku mudugudu ukazamura ibyiciro byihariye hari amatora abaturage baba bajya inyuma y'abandi ku mirongo kuba mugiye kuba mwakomeza gukora mu gihe wenda mutazi kuko wamugani tuzi igihe kizazarangiriza byo byo mubibona gute by'ukuri njye numva icya mbere komitimenti ifite ni ugusariva igihugu cyanjye ubwo rero igihe icyo ari cyo cyose rwose niyemeje gukomeza gukorera igihugu cyanjye neza numva nabyo i- iryo shyaka riri muri njye cyangwa se iyo komitimenti iri muri njye izampa n'imbaraga zo gu- zo- zo gukomeza tukabirangiriza aho imana izagena cyangwa se aho iki cyorezo kizarangira imyaka itanu nari nyirangije neza ndabishimira n'imana nkashimira n'igihugu cyamfashije ku- kugera ku nshingano ndetse n'abaturage ba kamonyi kuko nkorera mu karere ka kamonyi ubushobozi n'ubushake ndacyabifite eh, nta- na- ndabyemerewe abaturage bo iyi gahunda bayakiriye gute bintu mwavugaho n'ijwi rya amerika bo mu karere ka nyarugenge mu murenge wa nyakabanda yewe nk'umuturage kuko bitewe n'ikibazo cya covid nyine gituma abantu bategerana kandi gahunda yo guma mu rugo ndabona aribyo byo- aribyo byo byari kuba byiza kuruta ko bari kurekura abantu bakajya gutora kuko n'ubundi baza kubarekura n'ubundi icyorezo cyari ku- ari- ntiwamenya icyorezo gishobora kwiyongera ahubwo ikintu mbona bakora bongere ingamba bongere bakaze bakore ya sisiteme bari bakoze uburyo bwo gusanga abantu mu mu tugari bakabapima bakarebaho uko situwasiyo y'icyorezo kimeze mu baturage ukurikije uko imibare y'abandura igenda izamuka umunsi ku munsi ntawabura kuvuga ko bishoboka ko aya matora atari hafi kuba imibare yari itangajwe na minisiteri y'ubuzima kuri uyu wa kabiri tariki ya makumyabiri na gatandatu z'ukwezi kwa mbere igaragaza ko habonetse abantu bashya banduye kovide cumi n'icyenda magana atanu mirongo irindwi na bane barimo magana ane mirongo ine bo mu mujyi wa kigali gusa niwo mubare munini ugaragaye w'abanduye covid cumi n'icyenda kuva iki cyorezo cyagera mu gihugu mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize iyi mibare yatumye abamaze kwandura kugeza ubu babarirwa mu bihumbi cumi na bitatu magana inani mirongo inani na batanu harimo abagera ku bihumbi umunani magana inani mirongo itandatu n'umwe bakize mu gihe abakirwaye ari ibihumbi bine magana inani mirongo ine na batatu abaraye bitabye imana ni bane bituma abamaze kwicwa na covid cumi n'icyenda bose bagera ku ijana na mirongo inani n'umwe asuta kaboye ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tukiri kuri ibi bibazo bya virusi ya korona ibihugu bitandukanye bigwiriyemo ibyateye imbere birimo birakengera abaturage babyo mugenzi wacu diane nininahazwe aragaruka kuri izi nkingo na muganga arsene nzabandora umuhanga mu by'indwara zandura no mu by'inkingo dr nzabandora kandi ni icyegera cy'umuyobozi ushinzwe gukumira indwara zandura mu karere ka kalmar kari mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu cya suwede mu burayi bw'amajyaruguru dr nzabandora aratangira asubiza akabazo k'umunywanyi w'ijwi ry'amerika wo mu rwanda uvuga ko inkingo za virusi ya korona zaba ahubwo zitera indwara
izi nshansho kugira zikore neza bisaba ko baba baguteye inshan- eh, eh, inshansho kabiri nayo rero abantu benshi baronse izi nshansho ni bake barategura ugira kabiri rero ko umuntu ashobora kuba rero yaronse urwo rushinge rwa mbere hanyuma akandura ibyo ni ibisanzwe kuko nta urushinge rumwe ntirutanga urukingo mm, umuntu aba yifuza mugabo uravye nko kw'izi nshansho zibiri ya Pfizer hamwe n'i- n'iya Moderna umaze kuronka insha- inshansho zibiri urindira yuko haca indwi imwe kugira ngo ushobore kuronka eh, ushobore kuba ukingiwe ku rugero rwa mirongo icenda na kane mirongo icenda na gatanu ku ijana urumva rero ibi by'abashoboye kugwara bahe- baronse uruca- urucansho rwa mbere n'ibisanzwe rwose ko kuko ntibaba bararonka umubiri ntuburakora abasoda bakwiye ego pascal watomokewe yego nasobanukiwe nta kibazo murakurikira Uru- ijwi rya amerika urakoze cyane ubwira umunsi mwiza ngaho mu rwanda ubandanye kwikingira korona yego murakoze cyane namwe mugira akazi keza muganga tukuvu- tukivuga kuri ibyo by'izo nshansho uko ko kuvuga ati batanga amadoze abiri ah, hariho inshansho nyinshi tumenyereye n'ibyo nko ku bana bakiri batonya ukagenda ugafata ugwa mbere ukagenda ugafata ugwa kabiri iby'uko ubu unye ino korona ihabwa am- ico bita amadoze abiri ni ukuvuga ko ari kubera ari ingwara ikaze canke ni kugira ni kubera ko urucanca ariho rwari rugitorwa uya urumva kugira umuntu amenye urucanco canke umuti kangahe bikenerwa ko rutangwa biva ku vyigwa biba vyabaye bakiri ko barakora urwo rucanco canke umuti rero ivyo vyigwa navyo vyabaye ku izi nshansho vyashoboye kwerekana yuko kugira umuntu ashobore kuronka gukingirwa ku rugero ruba rushimishije ni naho ba- ba- batoye yuko umuntu akenera gucandagwa kabiri mbe abavuga wowe ko runo rucanco rwa covid ya cumi n'icenda rwihutishije rwihuse eh, mura- ba- bagereranya ati n'izindi ncanco umwanya zahora zifata bobo barafise ukuri cane umu byaranyarutse yego umugabo winjiye winjiye mu ido n'ido ukaraba icahora gituma izo zindi ziteba icatumye i- i- zi- zikozwe ubu zinyaruka niho niho uca ubona neza yuko ata- zakozwe ata ngorane ziteye kuko zakozwe co kimwe n'izindi uko zahora zikorwa kuko hariho ibintu ntabanduka utegereza kwi- kwisunga uriko urakora i- imiti canke iz'incandago nta rero nta mm, nta na kimwe bigeze basimba gusa icatumye zinyaruka izi za izi ncancanco za kovide ni kubera ibihugu byaragiye hamwe hanyuma n'amashirahamwe ayabi- ayakora barakoranye neza kandi binyaruka gusumba kare wasanga kuko akenshi abatora nk'ibi bintu n'abashakashatsi usanga bakorera nko muri za kaminuza yego
hanyuma rero ukaca usanga bobo bafise iciyumviro ciza bifasha umwanya kugira kuriya bo ntibaba bashobora kuzikorera utegereza kurondera uwundi mukorana nk'aba basanzwe bakora imiti yego abo nabo rero bagaca bagaca babanza kuraba ati e ibyo bintu twebwe mu by'ubutunzi ni iki ntitwabiteguye ntibirimwo bamurarindira tuzoba turabikora hanyuma canke ico ciyumviro ntituzi yuko kizoba ki- kiduha inyungu niyo twashiramwo uburyo bungana gutya hanyuma bugahomba ukaca usanga rero ngaho ngaho eh, biratanguye guteba rero hanyuma rero niyo bikunze ukaca usanga baragize igice ca mbere co kwiga urwo rucanco hanyuma bakaca barindira ubundi buryo ko buzoboneka kugira ba- baje ku gice ca kabiri Bi- bi- ivyo byose rero bikaca biza birafata umwanya muremure nayo ubu rero ivyo ivyo rero nivyo umuntu yashoboye gutorera inyishu n'ingoga mw'izi ntandago kubera hari ikiza kiraba abantu bose bagira bati reka dushire inguvu hamwe tubinyarutse ku buryo ivyiyumviro bibonetse mw'uwo mugwi w'abashakashatsi vyari vyoroshe yuko ayo mashirahamwe akora imiti aca afata ico ciyumviro ati reka tukirabe tucigize imbere kuko nta buryo bwa eh, ubu buryo bw'amafaranga yo gushiramwo nta kibazo bari bafise kuko ibihugu vyaciye ibihugu vyinshi nk'ibi vy'i burayi canke ivyo vyo muri amerika vyaciye bishiramwo amahera hakiri kare yego baciye bashiramwo amahera uwufise iciyumviro baca bamuha uburyo ati raba gusa wewe kora kugira ngo urwo rucanco ruboneke baca bamuha ubwo buryo akeneye ku buryo rero za ntambamyi zahora ziba kubera kubera uru- kugira wemeze ronke urucanco rushasha hari hari intambuko nka zi niniya nka ni zine utangura kugerageza ukagerageza ku bikoko hanyuma ukagerageza ku bantu bakeyi nk'ijana canke eh, amajana abiri Eh, hanyuma ugasubira uka- ukaraba yuko abo bantu ugahera ku bakomeye kugira urabe yuko nto- ya, umubiri n'abasoda bagira hanyuma ukaca uzuragwiza rero abantu ushiramwo mu- igice ca kabiri ukaca uraba ku bantu benshi igice ca gatatu ukaca utangura rero kugira eh, isuzumwa ryaguye ugashiramwo n- n'ibice by'abantu nk'abo umuntu agira ati hariho abafise abariko barakura hariho abibungenze abibungenze ntibakunda kubashiramwo kuko eh, ba- bakunda kuza mu nyuma ntawe ushaka gu- kugerageza umuti utazwi ku bantu bibungenze co kimwe n'abana gusa aho umuntu akunda kuraba ucuraba abantu bakiri bato abantu baba barwaye indwara zimwe zimwe abantu bashaje ivyo rero ni- ni- ni ku ku gice kigira gatatu hanyuma hagaca haza igice ca nyuma rero co kwemererwa rero ivyo bintu vyaranyarutse kuba nta ngorane n'imwe y'amafaranga bigeze bagira kubera ibihugu vyashizemo hakiri kare nico bituma rero ibi bihugu biteye imbere kome bashizemo amahera hakiri kare izikorwa zose ubu zica zigenda mu ivyo bihugu kubera urumva barishe barishe bagize avance mu, mu kuriha barishe zitaranakorwa urumva ivyo byose rero byaratumye nibyo byatumye uyu mwanya unyaruka N- n'abantu barakoranye neza ibintu tutahora tubona urabye imigwi y'abashakashatsi bara- barakoranye neza cyane bose ku buryo bose ubona ko bashizemo ishaka kugira ngo ibintu binyaruke barabe ukuntu iki iki kiza cohagarikwa mu mwanya mutoya yego hanyuma abo nyene bavuga uko baca bagenda bakavuga bati buriya kugira ngo urucanco ruzorabe ko ah, ruzokora neza birashobora gufata n'imyaka ibiri inyuma y'igeragezwa ryaho abo bageragereje ko ijana ivyo bikoko vyakozwe izo ntambwe zose mutubwiye ngo zakoze birashobora gufata imyaka ibiri kugira ngo ingaruka zibonekeze ku muntu ivyo vyoba ari vyo canke biri muri wa muco w'ibihuha bivugwa ku ncanco bwa muganga arsene
incanco hamwe n'imiti yose hariyo i- hariyo umuntu atandukanya ingaruka azitandukanya mu migwi ibiri hariyo ingaruka zihuta izo urumva uca uzibona mu mwanya mutoya yego hakaba rero n'izindi ngaruka zishobora gufata umwanya muremure izo zifata umwanya muremure usanga akenshi umuntu umuntu atagenda arakurikirana ku barwayi ca- ku- ku- ku barwayi cyangwa abo baba bakomeye bicandagije ukabakurikirana imyaka myinshi nabyo irumva ibyo iv- ibyo urumva imiti yose mishasha cyangwa incandago niko bimeze ibyo ibyo ntushobora kubironke ntushobora kubironke ntushobora kwemerera uwo muti cyangwa incandago ibyo byose wabirabya aho ahubwo byaba- byaba bituma hata n'imyaka n'imyaka utigeze uronka urucanco cyangwa umutima ushaka ikintu ca mbere gi- kiba gikenewe kwigwa ni nizo ngaruka zihuta izo nizo umuntu arabona ibihinduka kuko bidahindutse cyane rwose uca ugira- uca- uca ubibona yuko ni- nicohinduka mu mu mwanya muremure ntikizoba ari ntibizoba ku bantu benshi yego nk'uburabye nk'uburabye nk'izi ncanco dufate baratubwiye ingaruka zi- zishika hakiri kare bakigiriye ayo matohoza ubu turabona yuko ibyo batubwiye hamwe n'ibiriko biraba ubu ba- batandaza abantu benshi kuko nk'iyi ncanco ya fayiseri bayemereye bamaze kuyigerageza ku bantu ibihumbi mirongo ine na bine rero ibyo batubwira ku ngaruka zishi- zishika zihuse hamwe n'ibyo tubona ubu tumaze gucandaga abantu benshi turabona ko atana kimwe ibyo ibyo babonye muri ibyo byigwa nibyo tumaze kubona kandi ubu uharuye ku isi abantu bamaze gucandagwa barashika ku miliyoni zirenga mirongo irindwi
yego yego urumva ku- ku byerekeye ukuntu rero ziba zimeze nta nta bwoba abantu bakwiye kugira kuko na- nari kugira ubwoba yaba mu iyi mice y'ukwiga izi ncanco hariho hari haho batsinze aho aho umuntu yogira ubwoba naye ahandi ari uko binyarutse kubera umuntu yashizemo uburyo bikihuta ibyo ni byiza kugira umuntu ashobore kurwanya izi ndwara zibyiza zibiza
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise na benwa ku yundi murongo wa telefone benwa ikaze twajya turajakiriye yego uherereye hega benwa ni mu burundi mu burundi amatelefone yanyu yari yatwankiye ariko turabaronse akabazo kawe kwa muganga arsene eh, twagutumiriye ku vya covid ya cumi n'icenda ni kubaza ubu buntu bw'ubupfukamunwa badanga yuko butaba buri infekite kumenga usanga bunyuranye n'amategeko ku kuntu abantu usanga babukora uko bishakiye
U- ushaka kuvu- asigaye none nk'aba- none nk'abaganga bariko babiraba canke abasesitarisi mu bintu vy'indwara bariko bihweza iki kiza babona kizorangira ryari
ibyerekeye udupfukamunwa hari udupfukamunwa du- hari udupfukamunwa dutandukanye turi ubwoko bwinshi hariho nk'udupfukamunwa tujya umuntu ashona mu bitambara agakora tujya urumva tujya u- ura- urashobo- tujya urumva ni utuntu ushobora kumesa ugakoresha kenshi Mu- mugabo natwo ahanini usanga dukingira yuko wowe dufata ufite nk'ijya migera uda- uriko urahumeka utanduza uwundi mugabo wewe uca usanga wewe uhuye n'uwundi atakambaye aguhumekeye ko urashobora kwandu- urashobora kwandura byoroshe utwo rero dutandukanye na tujya dupfukamunwa uhora ubona abantu bakoresha kwa muganga tujya dupfukamunwa two kwa muganga tujya tuba tu- tuba du- turakingira uwukambaye hanyuma nawe u- nawe ntashobore no kurungika ibyo ahumetse ngo bigenda ari byinshi ku ba- ku bantu baba bamwegereye U- mugabo tujya natwo tujya ntushobora kudukoresha kenshi twinshi usanga udukoresha amasaha atatu cyangwa ane ugaca u- uduhindura mugabo nk'utwo tundi umuntu ashobora gukoresha kenshi amesa utwo n'ibisanzwe watomeshe watomeshe umu- umugera ntugumamo Eh. hanyuma ikibazo kigira kabiri nacyo
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu aya makuru ntahahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye mukomeze rero mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika kandi mugire umugoroba mwiza murakarama